mwandanya kumviriza ijwi rya amerika ndabaramukije inshuti bakunzi muteze amatwi ibiganiro by'iradiyo ijwi rya amerika risa milani washington dc mu kirundi no mu kinyarwanda muri sitidiyo ya cumi n'umunani muri kumwe na joe diane nahazwe zimwe zimwe mu ngingo y'ibyo n'abateguriye bikinaga byanaganye umutoto mwiza mu bugabo bicandutse gatoyi bifatwa na ya ndwara y'ibikoko
uyu ni umwe mu banyagihugu wo mu ntara ya bubanza mu gihugu cy'u Burundi avuga amakenga afise kubera udukoko twateye imirima yabo y'ibigori iyo nkuru iri mu zo tugaruka ko mu kanya isase mugume ku maradiyo yanyu ariko mbanze ndabwire muri make ko abantu bane aribo baraye bishwe mu gihugu ca Togo igihe bari mu myerekano yo kwiyamiriza umuperezida aramutwa ico gihugu perezida Faure Gnassingbe kuva mwaka wa bibiri na gatanu ayo makuru yemezwa n'umushikiranganje w'umutekano Colonel Dameyame Yalk aho yavuze yuko umwe yiciwe ku mugwa mukuru Lome abandi batatu nabo bicigwa aho bari mu gisagara ca kabiri eh, mu bunini soko kode kiri ku birometero amajana atatu uvuye ngaho ku mugwa mukuru Lome abanyagihugu rero bari bihaye amabarabara mu kwiyamiriza ubutegetsi bwa Togo bavuga yuko hageze yuko ico gihugu gihindura untwaro iyo nkuru iri mu zo tuza kubabwira kandi mu makuru yacu yo hanyuma ibihumbi by'abantu barihereje amabarabara i Mogadisho no mu bindi bisagara bikomeye vya Somalia kuri no wa gatatu biyamiriza bakoze igitero c'iterabwoba cahitanye abashika amajana atatu gikomeretsa abarenga amajana ane iyo myigaragambyo yatumwe ko n'abakuru b'ibisagara bahamagariye abantu kuja hamwe kugira ngo base, basengera abapfuye n'abakomeretse mu gitero co kwa gatandatu leta yegeka ku muhari w'iterabwoba wa Al Shabab perezida wa Somalia Mohamed Abdullahi Mohamed yasavye abanyagihugu biwe gufatana amaboko muco yise kurwanya bikomeye al shabab ako kamo nyene yagateye abanyepolitike bafise inshuti n'abagenzi mu bihugu vyo hanze gushira ku ruhande batandukanya bakarwaniriza hamwe umwansi nawe umukuru w'igisagara ca mugadisho tabit abdi muhamed yavuze ko abanyesomaliya bategerezwa kuba magabo kurwana intambara yo kwigarurira igisagara cabo urwo rugendo rwahereye ku kibuga c'umupira w'amaguru rurangirira ku kibanza cabereyemo igitero kugira ngo bibuke abahasi ubuzima kiretse Mogadisho ahandi habereye iyo myerekano ni mu bisagara vya Baidoa, Baledweyne na Dusamarebe mukuru watavuga rumwe n'ubutegetsi muri Kenya Raila Odinga yasabye kuri no wa gatatu abayoboke biwe kuzogira imyerekano ku igenekerezo rya mirongo ibiri na gatandatu z'ukwezi kwa cumi ku munsi w'amatora y'umukuru w'igihugu yasiguye ko imyerekano igihe igiye kubandanya kandi ko kuri iyo tariki yo izoba ikomeye cyane mu gihugu cose ivyo yabitangaje kuri no wa gatatu imbere y'abanywanyi biwe baharugwa mu bihumbi bari mu ikoraniro yatunganije ku mugwa mukuru Nairobi Odinga yemeye kandi ko ku igenekerezo rya mirongo ibiri na gatandatu ati amatora azoba ariko ntiyavuze uko azobigenza kugira ngo azoya abuze yamara ubutegetsi bwa kenya bo bukomeza bwemeza yuko ayo matora ategerezwa kuba byanke bikunde radiyo ijwi amerika muratwumva kuri efemu mirongo icenda na kane n'ibice icenda na efemu mirongo icenda na gatanu n'ibice bibiri mu burundi no muri repubulika iharanira demokarasi ya kongo ko ari ku gataka k'u rwanda mutwumvira kuri efemu ijana na kane n'ibice bitatu mushobora kandi kumva ibiganiro byacu muciye ku rubuga rwa interinete yacu ari wowe zitatu akaburungu radiyo yacu vowa akaburungu com nayo ku rubuga rwa facebook adresi yacu ni vowa radiyo yacu ikiganiro ni iwanyu mu ntara ikaze nshuti bakunzi
iwanyu mu ntara hanyu mu ntara ni ikiganiro kibashikiriza amakuru avugwa hanini mu ntara no mu makambi y'impunzi z'abarundi ari muri tanzania mu rwanda muri uganda no muri repubulika iharanira demokarasi ya kongo iwanyu mu ntara na karyo ijwi rya amerika riha umunyagihugu aho aherereye ku gatumba mu ikambi kugira yagira abandi uko abayeho mu buzima bwiwe bwa minsi yose iwanyu mu ntara ni canyu amakuru agezweho mu karere sentare nkuru ya nyarugenge yaraye yumvirije urubanza rw'abo mu muryango wa nyakwigendera sina paul rwigara harimo umwigeme diane rwigara yari yagerageje guhiganwa na perezida paul kagame w'igihugu cy'u rwanda mu matora aheruka ubushinjacaha burasabira rero gufungwa by'agategekanyo mu minsi mirongo itatu mu gihe bugikora amatohoza abaregwa ariko rero ababuranira uyu muryango bo basaba ko bofungurwa kuko basanga ari abere reka mugenzi wacu Eric bagira ubusa yakurikiranye runo rubanza atubwira uko rwagenze ku munsi wa kabiri w'iburanishije igipolisi cyakoresheje ibishoboka byose ku buryo abanyamakuru bisanze abaregwa bageze mu cyumba cy'urukiko nta jwi nta n'ifoto bafashwe bitandukanye n'indi minsi yabanje uyu munsi igipolisi cyabanyujije mu muryango w'urukiko rwinjiriramo abaregwa mbere y'uko urubanza rujya mu muhezo nibo basa n'abihariye ijambo metre buhuru pierre celestin wunganira diane shima rwigara na anne rwigara yabwiye urukiko ko ubushinjacyaha bwavogereye ubuzima bwite bw'abaregwa bubasaba umubare w'ibanga za telefone zabo kugira ngo bugere ku majwi n'ibiganiro bagiranaga n'abavandimwe babo yabwiye urukiko ko nta cyizere bafite ku majwi n'ibiganiro ubushinjacyaha buregesha niba bikiri umwimerere kubera ko diane shima rwigara yahimbye imikono ishyigikira kandidatire y'ubwo yashakaga kwiyamamariza gutegeka u rwanda metre buhuru yavuze ko amategeko agenga ibimenyetso atomora ko ikimenyetso gicukumbuye gitangwa n'abahanga cyagombaga gutegekwa n'urukiko aravuga ko ubugenzacyaha aribwo bwafashe iya mbere mu kujya gupima niba imikono ya diyana ari umwimerere akavuga ko byagombye kuba byarakozwe n'inzobere yigenga ntiyumvisha uburyo ubugenzacyaha bwamenye abantu bavuga ko batasinyiye diyane rwigara akavuga ko kubahakanye ko batamuzi ibyo bifite ishingiro kuko diyane yari afite abamuhagarariye mu gihugu hose atari bubere hose icyarimwe uboshye imana ku magambo akarishya abaregwa bagiye bumvikana bavuga ku butegetsi kubera akababaro barimo ubushinjacyaha buvuga kuko baba bameze kose bitabaho ubure uburenganzira bwo kuvuga ko ubutegetsi ari mafiya ane rwigara mu ijwi ryuje ikiniga yabajije umucamanza ati umuntu yaza akagukubita agafuni ugaceceka uburenganzira bwacu mu kugaragaza icyo dutekereza bwaba ari ubuhe icyumba cyose cyahise cyumvikanamo kujujura no kwimyoreza icyarimwe maze umucamanza ategeka abashinzwe umutekano kugarura ituze diane rwigara yahise asaba ijambo avuga ko ibyo aregwa byose ari ibihimbano bishingiye kuri politiki ati polisi yashyize imbaraga nyinshi mu kumpimbira ikinyandiko mpimbano yirengagiza abari banshyigikiye bafungwaga bakubitwaga birukanwaga ku kazi nayibwira ntigire icyo ibikoraho kubahakana ko batamusinyiye anashinjwa guhimbira imikono yibajije ati polisi yakwituraho ikubaza ko wasinyiye utari uwa fpr bikagenda gute ati simbarenganya umucamanza yamubajije ku kuba haragaragaye amasinyatira abiri ahabanye kuri buri mutangabuhamya yasubije ko hari abo polisi yasinyishaga ibahagaze hejuru kugira ngo ijye kugenzura niba imikono yabo ihura n'iyatanzwe na komisiyo y'amatora avuga ko icyo gihe byoroshye ko usinya yahindura sinyatire ye yikomye neke ko yamwimye izo mpapuro mpimbano ngo azirebe amenye uko ziteye ahubwo yihutira kuzishyikiriza polisi nyamara ngo mbere yo kuzikusanya yari yarizeje ko abazabasinyira nta ngorane bazahura nazo ati iriya une sorte de trahison bisobanuye ko yagambaniwe na komisiyo uyu munyapolitiki utavuga rumwe n'ubutegetsi buriho mu rwanda yongeye gusubiramo amagambo asa n'ay'ubushize ati ko banyimye kandidatire ibyo ntibyari bihagije kandi icyo banshakaho ni iki ati nashinze muvomo itabaza ikigamijwe ni ukunyumvisha ya sisiteme yamunyumvishirize mumfungira umunyumvishirize yavuze ko ubushinjacyaha buri gukora icyo yise kwihisha inyuma y'ibihimbano ati ntibutinyuke buvuga ko impamvu mpagaze hano ari uko natinyutse kunenga imikorere y'iki gihugu niyo mpamvu nongera gusaba perezida wa repubulika his excellence paul kagame ngo nge n'umuryango wanjye ature kure n'imvugo yazamuye amarangamutima kuri bamwe barimyoza urukiko rwahise rumuhagarika rumwibutsa ko hari amagambo adakwiriye kuvuga ruta urukiko nta shyaka rubamo muri imbere y'urukiko ntaho rubogamiye ntabwo ukwiye gusaba umukuru w'igihugu ngo agufungure uri imbere yacu nicyo tubereyeho ngo dusuzume impamvu metere gashabana nawe yabwiye umucamanza ko nta mpamvu abona yatuma derine rwigara yakurikiranwa ku byaha aregwa bishingiye ku majwi yoherezanyaga nabo mu muryango we baba hanze aravuga ko yafatiriwe mu buryo bunyuranije n'amategeko adeline rwigara yongeye gusubirana ijambo maze nawe mu magambo akarishye yibanda ku gusobanura impamvu yise abashinzwe umutekano interahamwe z'urundi rwego yavuze ko akavidewo ubushinjacyaha bwagaragaje atuka polisi bwashyizemo ibibufasha mu kumushinja ibindi bubikuramo avuga ko ibyo abona amagingo yabiba ku muryango we ntaho bitaniye n'ibyo yabonaga muri za mirongo cyenda ubwo interahamwe zamwiciraga abavandimwe ati nibutse ibyambayeho muri mirongo cyenda mirongo cyenda na kane nibyo bindiho n'ubu ngubu muri iki gihe nge n'umuryango wanjye turakorerwa indi jenoside turakorerwa dubure jenoside yashatse kugaruka ku cyo yisi yica urubozo ry'umugabo we asina paul rwigara mbere y'uko apfa mu bihumbi bibiri na cumi na gatanu ati mbere y'uko bamwica yari yandikiye perezida wa repubulika asaba kurenganurwa asaba kubonana nawe akamubaza icyo azira urukiko rutiyegwa amarangamutima urayafite turanayabona ariko kutubwira ibyo tutaregewe ni ugutandukira yakomeje agira ati imyaka igiye kuba itatu sindava mu mujyi wa kigali kuko batugendaho naho tugiye hose muri farumasi badusenyeye inzu batwishyuza fagitire ya miliyoni ijana na mirongo itanu ibyo twaciyemo kugeza n'ubwo bamwishe ijambo ry'ubuterahamwe n'abisi bahise abamurangije bari bambaye imyenda ya polisi bamupfunyika mu isashi kuba udashobora kuva aho uri ariko wahamagara umuntu wawe kuri telefone umubwira agahinduka bizira nyuma ya mirongo cyenda ntitwari tuzi ko twakongera kubabara dutya igihugu umuntu abamo ntavugane n'umuvandimwe we ati icyaha twakoze ni ikihe mushyize mu gaciro n'icyubahiro imana yabambitse ntabwo mwaturenganura imana ibaha umugisha nta byinshi ubushinjacyaha bwavuze ku magambo y'abaregwa kuko bwemeza ko bwari bwabivuzeho bwagize buti turabagaragu b'amategeko bityo twagombye kuyashingiraho mu byo tuvuga bikareka kuguma mu magambo gusa bwavuze ko mu gufata amajwi n'ubutumwa byo kuri telefone buregesha bo kwa rwigara byari byubahirije amategeko bwavuze ko inzobere yiyambajwe mu gupima umwimerere w'imikono diane rwigara ashinjwa yabikoze nabyo bikurikije amategeko buravuga ko inyandiko mvugo z'abatangabuhamya bagera kuri mirongo irindwi hirya no hino mu gihugu bashobora kuziyongera bashinja rwigara kandi ko abamaze kuboneka bahakanye ko batamusinyiye nyuma y'ibyo byose urukiko rwahise rutegeka umuhezo rwumva amajwi umunani ashinja abaregwa rwategetse ko mu rukiko hasigaramo ababuranyi gusa n'abashinzwe umutekano w'abaregwa nyuma y'umuhezo wamaze amasaha asaga abiri urukiko rwasabye diane rwigara kwisobanura kuri amwe mu magambo yabwiye itangazamakuru mu bihe bitandukanye kuko yavuze ko mu rwanda abantu bicwa abandi bakanyerezwa umucamanza yamusabye ingero ziherekejwe n'ibyemezo by'inkiko maze avugamo se umubyara nyakwigendera sina paul rwigara na dogiteri gasakure wavuraga umukuru w'igihugu abo ngo barishwe birangira bityo ubushinjacyaha bwasoje busaba ko abaregwa baba bafunzwe by'agateganyo mu gihe cy'iminsi mirongo itatu igihe bugikora iperereza buranga ko basibanganya ibimenyetso bagatoroka ubutabera n'ibindi abaregwa n'ababunganira bo baravuga ko nta mpamvu basanga zatuma baba bafunzwe by'agateganyo bagasaba gufungurwa bararegwa ibyaha birimo ibyo guteza imvururu cyangwa imidugararo muri rubanda ku itariki makumyabiri z'uku kwezi kwa cumi nibwo umucamanza azatangaza niba yaba arekuye cyangwa se yaguma gufunga abaregwa by'agateganyo akabagira ubusa ijwi ry'amerika i kigali urakoze eric bagira ubusaha rejo rero urwo rubanza agumvirije tukiri mu rwanda ndi kumwe ku murongo wa telefone n'umumenyeshamakuru wacu asumta kaboyi asumta mwiriwe
mwiriwe neza diane uhava udutegurira iki mu makuru yacu yo hanyuma
Eh, nk'uko nari maze kubibabwira mu kanya saa cyenda imitwe yombi y'inteko ishinga amategeko ni ukuvuga abadepite ndetse n'abasenateri baraza gusuzuma ku bya- kuri raporo yasohowe n'umuryango urengera uburenganzira bwa muntu human rights watch Mu- uwo muryango wasohoye raporo uvuga ko leta aba- leta y'u rwanda hari abantu bicwa mu gihugu kandi bazira utwaha dutoya bagatanga urugero nk'umuntu waba wibye itungo ngo akicwa bagatanga urugero rw'abantu bapfuye mu karere ka karongi ni mu ntara y'uburengerazuba ubwo rero nyuma y'iyo raporo ya human rights watch i- i- komisiyo y'igihugu y'uburenganzira bwa muntu nayo yakoze indi raporo ijya gusesengura ibyo bintu ndetse mu minsi yashize isohora nayo icyegeranyo ivuga ko abantu bavugaga muri raporo ya human rights watch ko baba barishwe hari bamwe bakiriho abandi koko bapfuye ariko bagiye bazira urupfu runyuranye nk'uburwayi cyangwa se agisida runaka noneho rero ubwo komisiyo ya droit de l'homme iraza guhura n'inteko ishinga amategeko baganire kuri iyo raporo bayitangeho ibitekerezo Mhm. urakoze cyane rwose asumta kaboyi ubwo rero turaza gusubira amakuru yacu yo hanyuma utubwira ico inama nshingamateka na nkenguzamateka y'u rwanda bizoba byavuze kuri ayo maraporo abiri
sawa naho mu kanya tukivuga rero ivyo guharanira agateka kazina muntu pierre claver mbonimpa umurundi aramutswa ishamwe ya prodh akomeye mu baharanira agateka kazina muntu mu burundi yaraye ahawe agashimwe eh, kitwa Courage prize eh, y'ibihumbi bibiri na cumi n'indwi ngaha new york mu gihugu ca amerika ako gashimwe kakaba gahabwa rero intwari zarengeye byose kugira ngo zikingira amateka y'abantu ugasanga rimwe na rimwe bashize mu buzima ubuzima bwabo buhatswe- bahatswe kuri ubuzima bwabo yagahawe kwera ibikorwa byo guharanira agateka kazina muntu mu gihugu uciwe mutino n'imboni impaninde yamaze iki ni ibiki bikuru bikuru byamuranze turabibaza mugenzi wacu pierre claver niyo nkuru petero karavire mbonimpa yavutse itariki icumi ukwezi kw'icumi mu mwaka w'igihumbi kimwe amajana icenda na mirongo itanu muri komine mwumba intara ya ngozi ni imvukira iyi komine n'intara imwe n'umukuru w'igihugu ahari petero nkuru nziza mu rwimo rwo mu mwaka w'igihumbi kimwe amajana icenda na mirongo irindwi na kabiri rwahitanye abarundi bo mu bwoko bw'abahutu batari bake yacitse ku icumu kuko nawe ari muri ubwo bwoko mu gitabo yanditse avuga ko se ari umuhutu nyina nawe akaba umututsikazi petero karavere mbonimpa akiri mu mashuri yisumbuye mu iseminari yifuza kuba umupadiri muri ekereziya katolika ariko mu nyuma siko byagenze ahubwo yabaye rurangiranwa mu guharanira agateka ka zina muntu uwo bagenzi be batazira mutama yatanguye kumenyekana mu mwaka w'igihumbi kimwe amajana icenda na mirongo icenda na kane ari umupolisi w'igihugu mu gipolisi c'inyamiramabi hamwe no mu gipolisi kijejwe imbibe paf ico gihe yarafunzwe imyaka ibiri gushika mu mwaka w'igihumbi kimwe amajana icenda na mirongo icenda na gatandatu yagirizwa gutunga ibigwanisho atari ubusha bifitiye avuga ko iyo myaka ibiri mu ibohero rikuru rya mpimba yamubereye nk'ishuri rikomeye inyuma yo kuborezwa igufa muri iryo bohero wewe yatekera indya umwe mu bazungu bari bafunganywe nawe ivyo yabonye vyatumye inyuma y'imyaka mike avuye mu ibohero ashinga ishirahamwe ryo gukingira agateka kazina muntu n'akabafunzwe aprodehash ari kumwe n'abandi bagenzi we bahora bafunganywe mu mwaka w'ibihumbi bibiri na rimwe iryo shirahamwe rija habona maze ritangura gukora kuva ico gihe iryo shirahamwe ryamenyekanye cane mu kudomo urutoke ku mabi atandukanye ajanye n'ihonyangwa ry'agateka kazina muntu gufata abakenyezi ku nguvu kuboreza igufa abafunzwe n'ibindi mbere rica ritangura ibikorwa vyo kuburanira abafunzwe mutama akazina k'ubuhizi bagenzi we bamwita ntiyigeze atinya kudoma urutoke ku bihangange mu gipolisi igisirikare n'iperereza bagirizwa ayo mabi mu mwaka w'ibihumbi bibiri na gatandatu mbonimpa niwe wa mbere yagiye ahabona adoma urutoke ku bwicanyi bwakorewe imisoro irenga mirongo itatu yo mu mugambwe fnl mu ntara ya muyinga batererwa mu ruzi ruvubu mbonimpa yatakatakamba ko ari ubwicanyi ndengerabutungane igihe mugenzi we ernest manirumva yahoze ari cegera cutwara ishiramwe orikome yicwa yicwa mu mwaka w'ibihumbi bibiri n'icenda mbonimpa ari mu bagumye basaba ko ukuri kumenyekana inyuma y'amatora y'umwaka w'ibihumbi bibiri na cumi yashize ahabona umugambi yita safisha yemeje ko ari umugambi ugamije guhonya abanywanyi b'umugambwe fnl mu ntara ya bujumbura rurare abatari bake barishwe naho yavuze ko ari ubwicanyi ndengerabutungane mu mwaka w'ibihumbi bibiri na cumi na rimwe mu kwezi kw'icenda abantu hafi mirongo ine barishwe bariko bivuna akanyota mu bunywero buri mu gatumba mbonimpa ntiyayengeshanije kurondera ko ukuri kumenyekana abavyagirizwa bagahanwa mu mwaka w'ibihumbi bibiri na cumi na kane mbonimpa yarasubiye guhonja akayaga ko mw'ibohero rikuru rya mpimba ico gihe yafunzwe azira amabi yariko aradoma ku rutoke yari yashize ahabona ico yita imyimenyerezo ya gisirikare ikorwa n'urwaruka rw'umugambi uri ku butegetsi imbonerakure mu gihugu ca kongo ahitwa kiribaondesi yagirijwe gushaka guhungabanya umutekano w'igihugu leta yamiriye kure ayo makuru maze ivuga ko atariyo itariki zitatu kwezi k'umunani umwaka w'ibihumbi bibiri na cumi na gatanu yarahatswe kwicwa n'abantu batamenyekanye amaze kuraswa rugaca mucanzo yagiye kwivuza hanze y'igihugu acagumayo we bavuga ko yahaswe kuzira ko yiyamirije ikirengo ca gatatu c'umukuru w'igihugu petero nkuru nziza co kimwe na bagenzi be basangiye urugamba rwo guharanira agateka kazina muntu inyuma y'iminsi mike muri uwo mwaka nyene umuhungu wiwe hamwe n'umukwe wiwe barishwe abakoze ubwo bwicanyi ntibaramenyekana Pierre Claver Mbonimpa yarahawe ubushimwe butandukanye n'amashirahamwe mpuzamakungu akingira uburenganzira bwa muntu hamwe n'abantu batari bake bakomeye ku isi mu gitabo ciwe Reste Debout canke mu kirundi kivuga ngo komera kwibanga Petero Karaveri Mbonimpa avuga ati narahariye abampakije kunyica n'abanyiciye abanje ariko ubutungane nibukore bahanwe hakoze rero mugenzi wacu Pierre Claver niyo nkuru yarahejeje kutubwira ivyaranze ubuzima bikiranga n'ubuzima bwa Pierre Claver Mbonimpa ari ngaha muri leta zumwe za Amerika neza na neza mu gisagara ca New York gutora agashimwe Courage Prize 2017 ako gashimwe rero kakaba kahabwa umuntu yarengeye ubuzima bwe bugoye arimwo ariko akabandanya aharanira agateka kazina muntu turaza kurondera um, Pierre Claver Mbonimpa kugira ngo tumubaze icako gashimwe ishimwe kavuze kuri we no ku gihugu ciwe c'uburundi ijwi rya amerika washington dc mu kirundi n'ikinyarwanda turabandanya n'ivyo twabateguriye bamwe mu banyagihugu mu ntara ya bubanza bamaze gutera imbuto y'ibigori bafise ubwoba ko batazoronka umwimbu muri kino gihe c'agatasi hayo makenga bategwa n'ubukoko bwadutse bugatuma bugatema butongora imirima y'ibigori imaze kumera inkuru irambuye na mugenzi wacu w'ijwi rya amerika evariste nziko banyanka mu ntara ya bubanza inyuma y'aho ubushikiranganje bw'uburimyi n'ubworozi bufatikanije n'ikigo ijebu gikurikiranira hafi ihindagurika ry'ibihe n'ibirere batangarije ko igihe c'irima ry'agatasi kigeze abarundi batari bake baritavye ako kamo abanyabubanza bari mu ba mbere basohoye isuka ariko bamwe muri abo banyabubanza bihutiye gutera ibigori nta cyizere bafise ko bazimbura bavuga ko hari ubukoko buri ko butema butongora imirima y'ibigori imaze kumera uno mugabo ijwi rya amerika ryamusanze ku mutumba gatagura muri komine mpanda ku mutumba wa gatagura aho duherereye ibigori twarateye ku mitumba n'ibindi twagiye dutera mu bigobe bikinaga byanaganye umutoto mwiza mu bugabo bicandurutse gatoyi bifatwa na ya ndwara y'ibikoko niyonzima theogene ajejwe amagara y'ibiterwa mu ntara ya bubanza yemeza ko ubwo bukoko bwitwa imfunya bumaze kwibonekeza ahatari hake mu harimwe ibigori afise impanuro ahereza abarimyi afatiye ku kuntu bakoresha imiti baguriye mu masoko anabahamagarira gutora ubwo bukoko igihe bumaze kuva mu magi ni ukubabwira ko bamaze gutera ibigori indwi zibiri ziheze botangura kuza barasuzuma imirima yabo babonye ko utwo tunyabwoya twatanguye kurya ibyo bigori ababishoboye bakaza baradutoragura n'intoke uko indwi igiye ako kamo gatewe mu gihe bamwe mu barimyi bemeza ko ubwo bukoko naho babupompesha iyo miti bagurira mu masoko uwajejwe amagara y'ibiterwa ababuza atagihinduka bamwe bafise ubundi buryo bikora ko ivyemezwa n'uno murimyi wo ku mutumba gatagura hariho abenegihugu ku buryo bagerageje imiti bikananirana hariho ukuntu bashiramwo umunyota hariya mu misozwe ahandi bagashiramwo amavuta make make kugira ngo ubunyegeri bwinjireyo bubirye abarimyi b'ibigori bo mu ntara bubanza bavuga ko buri gatasi imirima yabo yaba yatewe n'ubwo bukoko ibituma baronka umwimbu muke mu gihe c'iyimbura bagatakambira ubushikiranganji bw'uburimyi n'ubworozi kugira ico bubafashije biratubabaje cyane kuko igiterwa c'ibigori nico cahora ari cyo mbumba rugo mu bijanye no kurima ariko twihweje tubona ko abarimyi tugenda dutera dusubira inyuma rero tukaba dusabye yuko bogerageza bakarondera imiti yo kugira ngo ico kiza roho nyanganda mu giterwa c'ibigori kugira ngo ico gikoko bagituze gife umwe mu bakozi bo mu bushikiranganji bw'uburimyi n'ubworozi yarishikiye mu ntara bubanza kwirabira ingene ibintu vyifashe icamushikanye muri iyo ntara kwari no guhimiriza abarimyi n'abajejwe ico gisata ku kuntu botuze ubwo bukoko burya ibigori n'impagaritse atanazi umuhanuzi mu biro vy'umushikiranganji ajejwe uburimyi n'ubworozi yabwiye abanyabubanza inyifato bogira babonye ubwo bukoko bakabonye rero mu mirima hariho ibimenyetso ivyo bimenyetso rero nizo baraba kugira ngo bace basaba imiti n'ingoga naho tubona izirimbye kandi iboneka gake ibyo bimenyetso cyane cyane ni ibinyugunyugu bijya mu mirima y'ibigori mubonye ibinyugunyugu byinshi biza biratembera mu mirima umenye ko ibyo binyugunyugu bica bita amagi kandi ayo magi niyo azovamwo icyo kinyabwoya iyo miti iyo bamaze kubona ko ikora ni uwitwa dirisi bagaraniye n'uwundi witwa orutene niyo bamaze kubona ko ishobora kurwanya ako gakoko kwica nayo iyindi yose ni kubesha kuko ako gakoko karagoye intara bubanza ni imwe mu ntara z'u Burundi zirimwo ibiyaya byagutse byimbukamwo umwimbo mwinshi w'ibigori mu gatasi k'umwaka uheze iyo ntara yaharuwe mu zatewe na kigoyi kubera umwimbu utari wabaye mwiza biturutse kuri ubwo bukoko n'uruzuba rwasongereye isibe nk'uko byemezwa n'abajije intwaro muri komine muhanda y'intara bubanza evariste nziko banyanka ijwi rya amerika evariste nziko banyanka abakumviriza bashobora gusubira kumviriza ino nkuru yawe biciye kuri wezi itatu akaburungu radiyo yacu vewa akaburungu com mu kanya ni inkuru irikiranurwanurwa ku mbuga ngurukanabumenyi
ca bijya biga biranurwanurwa ko ari byo eka n'ibihu ngo n'ibihu akandi nabyisomeye ndakubwiye ko atari ibyo n'ivyo Sivyo.
n'ivyo eka si ibyo hehe dupinge Ehe.
hehe dupinge Ehe.
utanga iki hemupinga mupingirike umviriza ijwi rya amerika irabeshutse ibihuha ikabaha inkuru y'imvaho
uno musirero w'inkuru ikiranurwanurwa ku mbuga ngurukanabumenyi hidushikana mu gihugu c'u Burundi aho ubushikiranganji bw'indero bwafashe ingingo zitari nke zigenga amashure mato mato n'ayisumbuye muri uno mwaka w'ishure wa bibiri na cumi n'indwi usha bibiri na cumi n'umunani muri izo hariho izaciye ku mbuga ngurukanabumenyi harimo nk'izijanye n'uko abana b'abakobwa bategerezwa kwambara bikwije kandi bakamwa imishatsi yabo ntibayihinge canke ngo bayishiremo za produit ariko rero hari vyinshi cane abavyeyi basaba badata batahura hari n'ivyo abana nabo nyene basaba co kimwe n'abayobozi babo hari n'ivyi- na vyinshi binuganurwa kuri ayo mategeko yose ari muri ubwo bushikiranganji bw'indero reka umenyesha amakuru wacu Diane Ndonse yacishije amaso ku mbuga ngurukana bumenyi atubwira ivyinshi amwe mu mashure y'igice ca mbere c'ishure shingiro afise ibibazo vy'amasomero yagendewe n'ijwi rya amerika afise ibirasi bitaruzura nko kw'ishure rya gasenyi riri muri komine mutimbuzi mu ntara ya bujumbura vyahagarikiwe hagati bitaruzura icibagiwe co ni ukubaka bindi icumi ishure rivuga ko rikeneye umwe mu ndongozi zo ku mutumba wa gasenyi amosi ndacayisaba avuga ko ivyo bikorwa vyahagaze ku bw'itegeko ry'umushikiranganji w'indero ryihaniza abayobozi b'amashure gusubira gusaba intererano abavyeyi abavyeyi mu bisanzwe ico gikorwa bahora bagikora mugabo kuvaho umushikiranganji w'indero asohoye itegeko ko kizira gusubira gusaba uruhera na rumwe umuvyeyi abavyeyi basa n'abaciye bahororokerwa kukaba nkako abavyeyi ari nabo bari basanzwe batanga intererano nini mu kubaka ibirasi vy'amashure bavuga ko naho bitabavuna cane batosubira kurenga ku itegeko ry'umushikiranganji uyu ni umwe mu ndongozi z'abavyeyi abavyeyi baterera kubera babona ko ubwinshi bw'abana baba bafise aho hantu n'ibirasi baba bakeneye tukaja mu nama n'ingingo dukumvikana tubishingiye ko twubaka tugakora igikorwa cyo kubaka tugihurije ko naho tugakora ikindi gikorwa tubona gikenewe kibanguka ari intebe zikenewe nke gutyo twakora ibyo twumvikanye muri make intererano y'abavyeyi kugumamwo byari vyiza ariko itegeko iyo risohotse riragoye kurivugurutsa tugeza kuryubahiriza iri tegeko nshikiranganji rivugwa ni itegeko inimero amajana atandatu na cumi agakwego igihumbi n'amajana atatu ryasohotse itariki zitanu z'ukwezi kw'icenda uyu mwaka ariko rero umuvugizi mu bushikiranganji bw'indero juma edouard arabeshuza ko itegeko ritabuza ko abavyeyi babandanya baterera mu bikorwa vy'ishure ni ukuri abantu bashobora kuba batarasomye neza itegeko shikiranganje ingene rimeze itegeko rirabarekurira kubandanya batera ukuri kwamye ariko igishasha ni uko abajejwe intwaro bataza kumenya igikorwa kigiye gukorwa kuri iryo shure bagaca bafashanya rero gushinga intererano y'abavyeyi mbere n'ingene ibikorwa bizokorwa na kare igikorwa co guhimiriza nk'abavyeyi kugira baze guterera nk'amaboko si igikorwa c'ubushikiranganje bw'indero ni igikorwa gitaza gukorwa ubushikiranganje bufatanije n'ubushikiranganje bw'intwaro yo hagati urumva abajejwe intwaro ntibahara mu gikorwa nk'ico ntitwocikorana twenyene juma edouard avugira ubushikiranganji bw'indero aranavuga igituma iryo tegeko ryarashinzwe muri iyi minsi iheze twari tumaze kubona ahatari hake abayobozi bafata ingingo bakaduza mu mafaranga uno munsi bakaka amafaranga y'iki canke kiriya buke bakaka ayandi mbere n'abavyeyi bagateba ko bakidoga kubera kenshi batanga ayo mafaranga mugabo ntibabone n'ico akora ugasanga rero mu gihugu intara yose irakora ibyo ishatse ishuri rigakora ibyo rishatse ugasanga abavyeyi rero benshi bari bamaze kwidoga rwose iyi ngingo rero yaje kugira ngo itomore neza ingene ibintu bigenda iruhande y'ingingo hari n'izindi zitari nke zafashwe zigenga amashure muri uyu mwaka aha twovuga nko ku bijanye n'inyambaro hamwe no kwimosha imishatsi ku banyeshure b'abigeme ariko rero abagiye barasoma izi ngingo ku mbuga ngurukanabumenyi babona ko nyabuna inguvu nyinshi zikwiye gushigwa mu kugwiza uburyo mu gisata c'indero aha bafatira ko amafaranga yo mu gisata c'indero yakoreshejwe mu mwaka w'ibihumbi bibiri na cumi n'indwi yagabanutse igice kirenga ugereranije n'ayari yakoze mu mwaka w'ibihumbi bibiri na cumi na gatandatu dusome bimwe mu vyagiye birandikwa ku mbuga nka facebook duhere kuri uyu avuga ati bagwiza ingingo bagwiza n'uburyo uyundi ati ibyapfuye byayogeye kera nta kundi umwana w'umukene niwe ahagwa uyu nawe ati kugira ngo ubumenyi mu mashuri butere imbere ubwa mbere ni ukuronsa umushahara ukwiye abigisha ubwa kabiri ni ukuronsa ibikoresho bikwiye amashuri mbega ninde yoshitse ihangiro atagitabo umwigisha afise dusome n'uyu avuga ati iyo uburyo bubaye buke indero ntibisigura ko ica isubira inyuma ahubwo barayongereza ntibaduza agafaranga gusa ibindi bica biba neza hari n'uyu avuga ati jewe ingingo ndayishima kugira ngo abana baje ku rugero rumwe kuko hariho n'abatirimutse abigisha uyu nawe ati ibyo nta na kimwe bizohindura ni uguta umwanya tugarukirize kuri uyu avuga ati iyo ngingo niyo kimwe gusa abajejwe kurera abanyeshuri nibamufashe bongere bagwize amanama y'abavyeyi ku mashure n'umuvyeyi atandera afise ahanwe nk'umwana wiwe ibisigaye ubushikiranganji nibugwize akazi babone uko batanga indero neza i bujumbura diane ndonse ijwi rya amerika Rakoze Diane Ndonse ni ukuri we duce dusozerera ikiganiro iwanyu mu ntara cuno munsi inshuti bakunze mwari kumwe natwe tubakengurukire bivuye ku mutima dushimira abamenyesha amakuru bacu batandukanye bagize ico baterera kugira ngo kino kiganiro gishoboke kuri mikro yari Diane Nahazwe muhinga bw'ivyuma hariyo Innocent Kimenyi hafatikanije na Engineer Justin uko turi batatu twese tukabashimira mugire umunsi mwiza mu banyu no mu vyanyu